hello my country people. how na dey o dis na naija news and gist tv yes like as i tell una say i just dey land from oni of ife palace and they say make i greet una so my people, the matter wey be say e carry me come na about queen naomi o hmm a lot of people say ah maureen you no come dey talk about queen naomi matter again my people. na no say i go do i go politics i go election i just come back from election now I say make i come enter only of Ife palace now i see this latest one o oh. Tadenikawo and uh, Queen Naomi Now their matter i carry come Oh, yes o oh, my people hmm. information When the reach us now be say they say the envy Where be say dem dey envy Queen Naomi for that palace eh they say eh e wear coat come tie wrapper come wear jumpsuit to join That be smart thing know. Oh. hmm conspiracy wen e be say e don come out for queen naomi because of say oni of say he want to see tadenikawo he want to see tadenikawo make queen naomi carry tadenikawo come palace now being that queen naomi na very spiritual person na person wen e be say she no dey carry dey do things without hearing from god so as oni of ife una know say before if oni of ife wan see e pikin e get where be say dem go see tadenikawo with queen naomi so oriofife say in go like make eh, queen naomi carry tadenikawo come palace queen naomi cause say in go pray o oh, say eh, make oriofife don dey look things the way e oh, he be o say in go pray if he get the green light to carry tadenikawo come palace In go come and i know say queen naomi they bring they train eh, uh, eh, Tadenika way, in a godly way, as in being a prophetess, became prophetess son. So uh, eh, they bring her up in a godly way. And only if I like the way we say, na prophetess na born in Peking, for us. Say so, in Peking, go no God, all those kind of thing. Because with every day they hear say, Tadenika was self, a man of God, say he get callings. So he get calling if na look self. Now she say they no barb in hair, that in hair be like all this some say hair. Yeah. children wey be say they get gift -huh. so um when it comes to tadenikawo oni of um queen naomi dey very very careful even if only of I want to dey excited eh dey tak tadenikawo come others no so um this sister only of ife eh, they invite queen naomi to the palace with the pikin say e want to see them but according to gist they say after queen naomi don't pre finish na im e go call kabiyesi say ah because some people they say uh, uh, queen naomi did that palace queen naomi don't return back to the palace no queen naomi is not in the palace That means dey tell so queen naomi call say call tell uh, kabiyesi wen oni of ife first call queen naomi cutlass say make e carry tadenikawo come palace uh, eh, on, uh, eh, Queen Naomi no argue with am Queen Naomi say no here, but Queen Naomi the dey im might be say he must to pray he must to search and see whether ah road clear for Tadenika to come to the palace so after Queen Naomi don't do some kind prayer and fasting pray finish God come to land say no say Tadenika will no come palace no be say they fit do Tadenikawo anything o Now they say and so because the kind envy whether they envy queen naomi eh hey my people the kind envy When we say that they envy queen when I see all this end time queen when we say that be go do to say if oni of ife want to bring queen naomi make e bring queen naomi come back to the palace say eh? because since when we say oni of ife start to relate with queen naomi oni of ife is a happy man and if oni of ife is happy that is where he will function well my people gbogbo ti gbogbo different different gist different different story now and uh, eh, queen naomi come tell Ooni of Ife say actually say im pray there's no be say if you want no be say im dey disobey am as husband say im no go carry kawo come palace o bet um im just tell Ooni of say you see come tell am wetin dey heavy and the rest say although sha not be say that go feed do anything on say but it's very good to to um need she say she need her sanity she doesn't want anything now wey say people don't dey forget about her He doesn't want anything wey be say go make people come dey all those kind of story here and there all those kind of things so um queen naomi say can see um bahami you know where would they for meet na so so we can still see there and you can come and see Tadenikawo instead of the one be say our people come dey say na our but this whole thing eh, e get as e be e get as e be how owner of house go come turn to um, na wa we no come understand so me i don't wan dey dey talk dey go here talk go here because sometimes when you look at some kind things eh, eh some kind things una know say physical na im dey control the spiritual I mean, uh, spiritual and they control the physical. So, so when Queen Naomi they do her own thing, she they do her own thing from the spiritual angle of it. And when Queen Naomi they do her own thing, she they do her own thing because she doesn't want any envy too much by people. Una no go understand. So, of them, don't understand what they go on. So Queen Naomi, the very wise woman, she they try to protect her pekin. Where, where? una don say dis tadiri cow una dey see so no be ordinary pikin no eh tadiri cow when e be say before dem born tadiri cow hey before oni of ife get son hey eh. not be small thing before e get son so even as oni of ife don get this son so na know say apart from the adopted ones when you e adopt this, um tadinika cow, im e come from in loins in loins through prayer and and other supplication. So Ooni of Ife, they dey very, very careful because he doesn't even want to offend Queen Naomi because he feel that Queen Naomi is in a better position to know what is good for their son. So na so e just be And And I know what some people they say the reason why we say Queen Naomi no want if he carry Stanley Nikawo come that palace because anytime wey be say Ooni of call Queen Naomi all those kind things dey talk with Tadenikawo hmm. my people the thing eh hmm, e go come be like say e dey want to dey cause gbegerity all those kind of thing una know say uh, Ooni is responsible for the pikin upkeep and the rest till tomorrow e dey really make sure say e dey after all wey e dey work for e dey take care of in picking the same allowance to Kwedomi to take care of Tadenikawo. So all those things they bring bad blood. But I know say now all these Oloris then now we be say they dey with Ooni of Ife. We be say no be October. Now October they marry all of them Now October. I be September okay. September, October, November, December, January, February, March. Remember here say seven of them or seven, I be six of them six of dem whenever hear say any of dem get belle na ashley now with david dey speculate say ah e be like say ashley don get belle all this kind of thing o but nothing so onion fife the one be say he hold for ground he hold for hand he go hold am tight uh-huh, because all this one when be say e dey do the only thing wey dey give am joy be say ah he still get son o he get son no matter what so when e dey go marry all these ones wey be say dem don catch many pawpaw so many pawpaw so he know wetin he dey do because he no want make Ooni of Ife no want make some of these women wey e be say marry make dem born pikin for am because e know their character e know their character e doesn't want e no want say make dem born pikin for am so and some of them wey be say dem even come to marry Ooni of Ife themselves dem don catch many pawpaw so dem don want to born They say so apart from all dis Mariam dem maybe say that they because one Mariam never born before if you look all of them, all of them don't get children only Mariam na be the person will be say never get children and e never get picking. so now she be the only desperate person as in the picking aspects. the rest so they just they are just good to go then but somebody like Queen Ashley Ashley needed picking because Ashley according to Ashley he say love Ooni of Ife and he wants to give Ooni of Ife picking as a gift so na make i dey hustle say e want to born but all those eronke tope um, um, Toby. all those ones those ones dey get children not in the. They're not there for um, tension. They're not just there for they no dey desperate they are just doing their things depending on when it e go happen alright my people this time naija news Just. TV. All right. In case you never subscribe, I beg make you hit the subscribe button. Now have a nice day. Bye.